mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na cornelius nadia taha niwe urimo kumfasha kubahamagara no kungezaho ubutumwa bwanyu ikiganiro muri isanga cya none rero turagiharira mwebwe bakunzi b'ijwi ry'amerika ndabizi mu minsi myinshi mwakomeje mudusaba ko twajya tubaharira umunsi wo kugira ngo namwe mutugezeho amakuru y'aho mutuye aho kugira ngo tujye duhora tubahaye amakuru ubwo busabe bwanyu rero turagenda tubwubahiriza buhoro buhoro tubaha umwanya kugira ngo mutubwire uko bimeze aho mutuye cyane cyane mu duce ijwi ry'amerika aho ritagera cyangwa se aho tudafite abanyamakuru navuga nko mu burundi mu bice bitandukanye bya repubulika ya demokarasi ya kongo mu gihugu cya uganda naho baratwumva mu rwanda muri tanzania n'ahandi hirya no hino ku isi mudukurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu uyu munsi rero twawubahariye nanone kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye uwa mbere dutangiriyeho ni idirisa abakungu wiriwe neza
wiriwe neza ikigwema wiriwe nawe uri hehe
mirere hano kigali mu rwanda yego
mbaje kubashimira nyine umwanya mwamuduhaye nyine
aho mu rwanda hanateraniye inama ikomeye cyane yiswe women deliver ni inama mpuzamahanga yiga ku ruhare rw'abagore mu iterambere irahuza abantu hafi ibihumbi bitandatu bateraniye aho mu rwanda urujya n'uruza byifashe gute
yego tuba twabyishimiye cyane kuri iyo nama yabereye i kigali tugomba guha agaciro umutegarugori ndetse n'igitsina gore tuba twabyishimiye cyane ngewe ntagiye ku bwanjye cyane ni iby'agaciro kuba yabereye inaha nyine nuko bisanzwe guha agaciro umutegarugori tuba tunyuzwe cyane kuri iyo nama nyine
ni inama yitabiriwe n'abantu benshi nk'uko nari mbivuze barimo perezida w'igihugu cya hongiri nibaza ko ari no ku nshuro ya mbere umukuru w'igihugu cya hongiri asura u rwanda uyu nta wundi ni perezida novak usibye ayo makuru idirisa abakungu andi makuru muri kigali ni ayahe wifuza kutugezaho uyu munsi
twebwe tuba dushimishije cyane tuba tumeze neza i kigali ndetse no mu ntara zose z'u rwanda tuba tunyuzwe cyane ni ukuvuga ngo twebwe twebwe n'abanyarwanda nyine tuba tunejejwe n'agaciro kuba turi abanyarwanda nyine kandi noneho tukaba tukaba tumeze neza nta kibazo gihari inaha mu rwanda dufite ubumwe kandi turashimira leta yacu nyine ko itugezaho ibintu byiza tuba tunezereye Mm.
ikindi ni uko muri siporo turashima ikipe yacu y'abategarugori yahuye na uganda ejobundi kandi ikaba kuba twarasezerewe ariko twitwaye neza twabonye ko nidushyiramo ubushake natwe tuzagira ikipe ikomeye n'ibindi bihugu n'ibindi bihugu Eh, yatsinzwe ni- kandi noneho komeza tugashima n'ikipe tugashima n'ikipe yacu ya basiketi yitwaye neza mu marushanwa yitabiriye z'ubundi Ya- yatwaye umwanya wa gatatu twaranezerewe cyane kandi noneho tukanezerwa ko yabashije gutsinda ikipe ikipe yo muri congo Mm.
byaradushimishije cyane Ku- kugira ngo twibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ni uko u rwanda rwatsinzwe na uganda igitego kimwe ku busa hanyuma rusezerwa muri penaliti ni mu marushanwa yo guhatanira tiki yo kuzajya mu mikino olympique yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane u rwanda rero rukaba rwarasezerewe naho kuri uwo mukino wa basiketi ku mwanya wa gatatu ah, ryari irushanwa rya basiketi ry'ibihugu muri afurika ku bakinnyi bakina ku mugabane wa afurika Idrisa Makungu ndagushimiye cyane
yego murakoze cyane ugire umunsi mwiza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite na severe kabananiye wiriwe neza
mwiriwe neza cyane mwiriwe yego ni amahoro
yego ni amahoro cyane Eh, mwebwe muduhamagaye muri hehe
twebwe tubahamagaye turi muri uganda mu ntara cyangwa muri disitirigiti ya mbarara mbarara
yes aho ntabwo ari kure cyane y'u rwanda ndetse no ku mupaka w'u Rwanda na- wa wa uganda na kongo
ntabwo ari kure cyane kuko abo bantu n'abantu kenshi mpura nabo kandi usanga kenshi turi kumwe nabo Mm, aho aho mbarara se uhakora iki ko mbarara izwi cyane nk'umujyi w'aborozi eh, abantu batunze inka ndetse n'ibi- ni- n'ibizikomokaho
Eh, hambarara nyine nk'uko bivuze mu by'ukuri n'abantu b'aborozi cyane batunze inka n'ibindi gutyo nk'ihene n'ibindi Eh, ikintu tubona hano twavuga ni nk'ukobwa nk'ubu aborozi nuko baba bageramiwe cyane kubera izuba bitabyoroheje cyane ni nko kuba batunze Mm.
yego wowe uhabaye uhakora iki Eh, nabonye uri evangeliste uri n'umuvugabutumwa
Eh, ndi umuvugabutumwa cyane nda- ndabasha no kuba ngendagenda mu ntara nyinshi cyane zi- ziruta ziruta hano kuba nabavuga ko ndi muri mbarara gusa ndakunda kugendagenda cyane Mm.
Eh, ubuzima nk'umunyamahanga cyangwa se umurundi ndibaza ko ukomoka mu gihugu cy'u Burundi eh, nkurikije nkomoka mu gihugu cy'u burundi Yego.
nkomoka mu gihugu cy'u burundi Yego.
mwakirwa neza nta kibazo imirimo iraboneka abantu bakabaho neza
imirimo iraboneka hano muri uganda nta kibazo gihari na cyane cyane ku muntu w'umunyamahanga mbona basa nk'ababafata neza kuruta ibyo nobanza kuba nshimira leta ya uganda biri kuyagenda nta kibazo ushobora guhura nacyo uretse ko ushobora kwibaza kuri aba bene wacu usanga akenshi bava muri izo ntara za kivu n'ahandi b'abakungumani usanga ba- bababajwe n'uko igihugu cyabo kitatekanye kitameze neza Mm.
Eh, ariko naho ubundi hano urujya n'uruza nta kibazo cyabyo usanga ibintu kandi bimeze neza rwose uko buri kose ibyo ari byo byose uduha nimero yawe hari ikintu cyari kikuri ku mutima wifuzaga gusangiza abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ni iki
Eh, ndabahaye nimero yanjye ndakunda kubakurikirana cyane ni ukuvuga yuko nabahaye nimero nibaze ko hari nk'ikintu runaka mushobora kumbaza nanjye nkishyuraho kuko ndakunda gukurikirana ijwi rya amerika cyane rwose Eh.
kandi ndakunda kwantinga cyangwa kwandika Mm, urakoze cyane kandi turabibashimira mwebwe bakunzi b'ijwi rya amerika kuko natwe tuba twifuza ah, kugirana ah, ah, uko kuganira hagati yacu namwe no kumenyana cyane cyane cyane ko ah, tubashimira uruhare mugira mu kutwumviriza mu gukurikirana ibi- ibiganiro byacu ariko uyu munsi twari twawubahariye namwe kugira ngo mutubwire eh, amakuru twebwe tuba tudafite ariko mwebwe mufite aho ngaho mutuye
Eh, mu by'ukuri murakoze cyane kandi mugize neza rwose kandi amakuru mukunda kuduha kenshi nkunze kuyagenzura nsa- nkasanga nayo ukuri mukunze kutuhesha nk'ibindi binyamakuru icyo ni cyo cya mbere nabashimira kandi muraha n'umwanya abantu babumviriza n'icyo n'ikindi kijya kitunezera cyane burya Eh, birashoboka ko umuntu ashobora kuvuga wenyine eh, ntumenye ukuri kose ariko igihe aheza uwundi nawe akagira icyo yoterera nibaza ko aho umuntu wese ashobora kumenya yuko ibyo byari ukuri cyangwa bitari ukuri kandi nanjye ndabashimiye cyane ku- ku ngene mwampaye uwo mwanya wo kugira ngo ngire icyo mvuga Eh, hano duherereye nk'uko nabiko ndabikubwira ni ukuri eh, bimeze neza nta kibazo nk'uko nabibavuga nyine ti hari akazuba kenshi eh, ni ukuvuga ati nk'abantu nkunda kuba mpura nabo kenshi mvuga kuri icyo kibazo nyine cyerekeye bene wacu eh, ba- ababanyi bo muri kongo nk'uko nyine ukunda kubibona ndetse n'abandi bose ukunda ukunda kubyumva ni ukuvuga yuko nta kintu kibi novuga ngo kirahari eh,
Pas- ah, evangeliste severe nagira ngo ngushimire cyane ah, akanya wahaye ijwi ry'amerika nk'uko tubyita radiyo ni radiyo yanyu tuba twiteze ibitekerezo byanyu kandi natwe kenshi icyo duharanira ni ukubagezaho amakuru afite ukuri amakuru atabogamye amakuru ah, kenshi na kenshi bamwe bashobora kuyafata nabi kubera ukuri kurimo ariko twebwe umurongo Yeah.
tugenderaho ni ukugeza kuba dukurikira bose ukuri uko kuri ah, waba ugukunze cyangwa utagukunze ariko nibyo duharanira
ya ya
urakoze cyane ugire umugoroba mwiza kandi udusurize abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho mu mujyi wa mbarara
yego cyane murakoze cyane kandi ndabibashimiye urakoze radiyo ijwi rya amerika i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko natangiye mbivuga kubera ubusabe bwanyu turimo turagerageza kujya du- tubona dushaka umwanya kugira ngo ah, tubahe akanya namwe mutugezaho amakuru n'ibitekerezo ku byo aho, aho mutuye cyane cyane ko kenshi na kenshi tudafi- tudafite abanyamakuru bakwirakwira hirya no hino ah, aho abakunzi bacu bari ariko namwe ah, aho mutubereye mutubera ijisho mukatubera amatwi ndetse mukatugezaho uko ibintu byaba byifashe aho ngaho muri kuri telefoni mfite adriye ninahazwe wiriwe neza
Niwe mwenyewe na mahoro.
ni amahoro uri hehe adriye
Jewe muri kanyu kanya tuvugana ndi mu gisagara cya Bujumbura.
ujumbura ni amahoro
Ni amahoro kabisa haratekanye ubu abantu barishyura bakizana baratemba haba mu ijoro haba ku mutaga nta ngorane n'imwe ndahabona twese turatekanye vraiment.
umutekano ni wose
Yego cyane rwose.
yego uduha- utwandikira rero uduha nimero ah, n'iki wifuzaga kudusangiza
Cyo cyo no sinogerageza kuvuga u- kihari Mm.
Eh, ni uko muri ino minsi eh, ngo kuva haraciye ha- haraheze hafi kuva ku wa mbere gushyika uno munsi harako haribonekeza gusa akanenge gatoyi ko gusanga muri amatara ntariko araboneka neza mu gisagara cya bujumbura ivyo navyo bigashobora gutuma umutekano ushobora guhungabana Ubu umutekano twaba dufise ushobora gushobora nko guhungabana nitwo basaba rero nk'ababijeje barabe kugira ngo badagurukire mu maguru mashya ibintu ibintu bitarayangara Mm.
ikindi nacyo ikindi nacyo novuga ni ikintu kijanye n'igitoro Mm.
igitoro kiriko kirabura ni- ntikiriko kiraboneka neza nk'aho muri rero usanga ibiciro byo kwiyunguruza ubu byatangiye kuduga Mm.
aho usanga umuntu ahantu twari tugenda nko ku majana atanu ku bantu biyunguruza bajya mu karitsiye bajya mu karitsiye bajya mu yindi karitsiye aho usanga rero bashobora kuyashyira kuca bagabura no kubiri Mm.
nk'akarorero hariho umuntu yareka arava ahantu hato cyane mu- mu- mu kamenge ajya muri mu gisantere vire aho rero bishobora kuhagendamo kabiri yahora hagendamo rimwe ni kuvuga yafashe bisi imwe iyo bisi yatugeza yatugeza kumusekana muri vire ariko bahise bavuga yuko eh, ku mvo z'uko amafaranga ngo ngo batanze makeya ashobora gutanga n'ibisi zibiri kandi baratanga bisi ni ukuvuga rero barabe igitoro kigabanuka kigaruke nicyo mbona kikimutse no munsi
urakoze Yego.
cyane icyo kibazo cy'igitoro ni ikibazo kimaze iminsi ah, ah, natwe twaragikurikiranye kandi tuzakomeza tugikurikirane kugira ngo ah, nikiboneka birushaho gufasha abacuruzi cyangwa se n'abaguzi ku isoko kugira ngo ibicuruzwa bijye hasi n'ibiciro bigabanuke kuri telefoni dufite na jean marie uwimana wiriwe neza
Mwiriwe mwiriwe cyane Eh, ikode yawe ndabona ushobora kuba uri mu gihugu cya tanzania
ego cyane niyo ndi guhandura uri hehe
neza neza mu ntara ya Kigoma mu ntara ya kigoma ni amahoro
amahoro tugashimira uwiteka keretse izuba ryinshi gusa Mm, uri mu nkambi cyangwa wowe uri hanze y'inkambi
ni mu nkambi Eh, iyihe
nduta nduta
eh, makuru kirera aho ngaho gerageza udusangize uko ibintu byifashe aho ngaho mu nkambi ya nduta
na amakuru ni meza nuko abantu bari kwahita bakamaho guhunguka ku bushake Mm,
ego ni igabanuka ry'injya cyane riteye ubwoba cyane cyane
mm.
inzara imbere n'abantu cyane rwose irarembeje kabisa ntihatari ingorane Mm. ibyo by'abantu ah, Ego, byo- by'abantu kuba bitabira igikorwa cyo gutaha ku bushake ah, hari umunyamakuru wacu uherutse nawe kudukorera inkuru kuri ah, kuri iyo ngingo atubwira ko umubare usa nk'aho wikubye kabiri ku buryo abantu biyandikisha ari benshi muri iki gihe
ego n'ibyo bivanye n'ibintu batabona ayandi masumiro kubera nta na hamwe basaba gusumira utuntu na tumwe Mm,
kubera n'indya zagabanutse ku rugero ruteye ubwoba cyane kuko indya batanga ntizishaka kumaza z'ukwezi zishaka kumara n'indwi zibiri mm,
aha rero ni ikibazo kabisa ni ingorane abantu nyine bariko barataha ku bushake biteye ubwoba kuvanye n'ibihano birenze tuba turimwo mu ibi mm. icyo gihe umuntu umuntu umuntu icyo gihe umuntu yabyita gutaha ku bushake cyane cyane iyo urimo gutaha kubera inzara
oya twovyita nko guhunga
Eh, hanyuma siyo muvuganye n'aba- n'aba- n'abategetsi bababwira iki
oya ntuba dufise ubwoba cyane na je ngaha njiye kwinuza kugira mvuge rero hasi nzi ko umutekano wanje ukwiye cyane n'ubundi nkoze amakosa
Eh, utubabarire iyo ego tu- iyo kubera tu- umutekano wacu iyo tubimenya eh, izina ryawe ntabwo twari kurivuga ariko eh, nizere ko nta cyiza kukubaho
ego ubundi aya makuru agize ntimwoca ku nini nimero bari bigakunda tukavugana ku buryo bwirambuye
ubwo tuzagushaka nimero turayifite kandi ntabwo tu- twifuza kuba twagushyira mu kaga urakoze cyane
ah murakoze
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi tukaba hariye mikoro kugira ngo mutugezeho amakuru yaho muri kuri telefoni dufite na evariste wiriwe neza
amiriwe neza uri hehe
amereye gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda ahagana he
Eh, gicumbi mu karere ka gicumbi mu majyaruguru y'u rwanda Eh, gicumbi makuru ki
Ah, amakuru ni meza ni izuba ryinshi izuba ryinshi kandi ubu ubusanzwe gicumbi izwiho gukonja
Eh, haba hakonje ariko izuba ni- izuba rirakaze cyane riteye ubwoba Ah,
Mm.
eh, ibindi wifuza kutugezaho gusangiza abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino aho ngaho mu karere ka gicumbi ni ibiki
Eh, ibindi ni abanyeshuri ni abanyeshuri biga biga mu mwaka basoza umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza batangiye ibizamini bya leta Mm, Eh, aho ubona nyine ubwitabire uyu munsi eh, leta yatangaje ko ubwitabire bwi- bwiyongeye cyane kuruta indi myaka yari itambutse mm, mbese nkatwe twa- nkatwe mu baturage twabyishimiye cyane kuko twumvise nyine ari ibintu bishobora gusinga mu buryo bwiza cyane ariko ubusanzwe abandi banyeshuri bo bari mu biruhuko
Eh, bari mu biruhuko basanzwe basanzwe bari mu biruhuko kereka kereka bazakora nyine bo- bo- ari otomatike bazakora nk'ibizami bya leta nyine bari segonderi Mm.
nga segonderi ubwo abo banyeshuri nabo barimo gukora ibizamini reka tubifurize ah, kuzabitsinda
yego nanone ikindi ni ni ibiciro nyine bikomeje gutumbagira cyane turi kubona bikomeje gutumbagira cyane Mm, nk'ibi- ingero
Eh, ngewe hano mu mujyi wa gicumbi mu mujyi mu karere ka gicumbi nyine mu mujyi wa byumba Eh,
ni ibiribwa nk'isukari bya- biri gukomeza gutumbagira cyane bikabije M- muri make ku rwego ruhambaye ku buryo abaturage nyine ku- kubyihangana nyine twarabyakiriye twarabyemeye ntakundi icyo gihe iyo uvuze kubyihanganira hari byinshi mu buzima bwawe nanone wihanganira nk'ibyo mwihanganira kugira ngo mushobore eh, kugira nibura ifunguro ku meza ni nk'ibi
Ah, byo twihanganira urebye isukari nk'ibyo ngibyo kuko turavuga ati buze ntabwo mu buzima bwasa nkaho wenda bwa- bwagira ikibazo cyane Mm, ariko ibindi ibindi nk'ubusanzwe nyine byo biri muri mwanya nyine nk'ibisanzwe nta- nta- ntacyo twabikoraho cyane twarabyemeye ariko ntabwo burya n'aba- ntabwo ari nka mbere birumvikana burya n'abaganga baravuga ngo isukari nyinshi mu mubiri nabyo si si byiza Eh, eh, oya na leta na leta yavuga yatubwiye ko ibonetse cyangwa itabonetse ariko itabonetse nibyo byiza cyane kuruta uko yaba yaba yabonetse
Ar- ariko nibura iyo umuntu afite n'udufaranga two kuba yayigura icyo gihe aba afite guhitamo niba ayishaka cyangwa atayishaka
Eh, cyangwa atayishaka Mm.
iyo yegera meza na na nta gikuba cyacitse byari nk'ibisanzwe nta kibazo usibye wenda izuba ryinshi ariko nabwo ni ibisanzwe turi muri sama turi mu mpeshyi Mm. ndagushimiye Mm.
cyane evariste kuri ayo makuru nawe utugejeje aho ngaho mu karere ka gicumbi ugire umunsi mwiza
nanjye ni bamwe mu bakozi b'amerika urakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuri telefoni dufite prosperi wiriwe
Eh, mwiriwe cyane nigirwe mani nde tuvugane ni edi rwema muvugana
murakoze cyane nabaheruka iradiyo zigisambirana cyane Eh, ngenda bumva mu kazi kanyu Eh, aho ngaho bita- ibintu bitarakomera bijya gu- nari no muri icyo gihugu eh, ngira ngo nibwo duherukana
Oh, ni- ni uko biba bigoye kugira ngo dushobore kubimenya biba ari byiza cyane nk'umunsi imana yobatwereka tukababona ubwo tu- tu- tu- tu- tubishyire mu maboko y'imana nk'uko wari ubivuze ubwo umunsi umwe tuzongera twemererwe gukorera mu gihugu cy'u Burundi twemererwe no kuhasura duhakorera inkuru ubwo icyo gihe dushobora kuzabonana
yego cyane tomasi kamirindi nawe nyine umuntu umuntu yewe ngaho Nda- ndamubwira mu kanya mvuye muri studio ko wamusuhuje yego hanyuma eh, ikibazo ni ni- ni ikijyanye n'ibura ry- ry'igitoro mu gihugu cyacu ni ibintu bisa nk'uko bita- bitameze neza kuko eh, ku bantu bafata ingendo zijya ru- mu ntara za ruguru ni ikibazo kidasanzwe itike ryahora riri ku ku- ku bihumbi umunani w'imire ubu ndavuga nko gushyira igitega usanga ari taranti mire ve mire venisenke mire hanyuma se ayo mafaranga ku mu- ku mu- ku munyagihugu asanzwe aroroshye kubona
ni ikibazo cyane kidasanzwe uretse nk'umwe hari igihe biba ngombwa ko uyatanga nubwo biba bigoye kuko hari igihe usanga ari ibintu byihuta hari igihe usanga ari imanza zi- ari ngombwa hari igihe usanga ari ibibazo byo mu muryango biba ari ngombwa kugira uyarondere uko bizagenda kose ariko bitoroshe hari n'igihe rero bitaba ngombwa biba ngombwa ko urwo- urwo- urwo urwo rugendo ubwiza kuruhagarika kuko bitaba bikenewe cyane ariko byari ngombwa yuko utembera nk'uko ari mu gihugu cyawe ukidegembe
hanyuma hari hari hari byinshi twakomeje kumva eh, ku bijyanye n'ibyo bibazo birimo igitoro hari abavugaga ko hari abantu bari barahishe amahera ari nayo mpamvu leta yafashe icyemezo cyo guhindura eh, amanote hari abavuga ko hari abantu bashinzwe eh, ama- ama- bafite amakamyo bashobora kuba baranze kujya gufata ayo mavuta mwebwe mukuri- iyo mukurikiye amaradiyo mu gihugu cyangwa se mukumva ibyo eh, eh, indongozi zivuga bavuga ko ikibazo ari iki
mu bisanzwe ikibazo bavuga yuko atakihari ntibagifata nk'uko ari ikibazo gikomeye cyane batubwira yuko gihari ko kiri mu bubiko mu gi- mu gihugu cya tanzania atubwira yuko umwanya n'umwanya gishobora kuboneka ariko urabona ko ari bimwe biza bikamara ukwezi kumwe amezi abiri bikaba bya- ikibazo kiba kiragarutse tukaba dusaba rero yuko boza ba- baragira ibintu birama kugira ngo umu- umunyagihugu atekanirwe eh, mu buzima bwe bwa minsi yose
Eh, Prosper urakoze cyane rero turagushimiye kuri ayo makuru uduhaye kandi twizera ko icyo kibazo nk'uko ubivuga gikomereye abanyagihugu cyabonerwa umuti kugira ngo ibiciro bimanuke n'abasho- n'abantu bashobore gukomeza n'ubuzima bwabo bumva bataremerewe urakoze cyane
ndabashimiye cyane nanjye ku ijwi rya amerika umundamukize rwose tomasi na frederic nkurikije ngaho Eh, ndababwira ura- urakoze cyane
namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni mfite na jean batiste wiriwe neza
mwiriwe neza Edi Rwema wiriwe uri hehe
ndi mu ntara y'uburasirazuba mu karere ka ngoma ngoma makuru ki
amakuru yaho ni meza turashima imana yego
Mm, uduhamagaye rero ush- udufitiye inkuru iyo nkuru ni iyihe
inkuru nziza mbafitiye ni uko mu gihugu cyacu dufite inama yita ku iterambere ry'abagore ni inama izamara iminsi itatu i kigali ni inama izahuza ah, abantu bafite- abantu basaga ibihumbi bitandatu ikaba ari inkuru nziza cyane ishimisha abanyarwanda bitewe n'uburyo igihugu cyacu gisurwa n'abantu hirya no hino ku isi kandi tukaba dufite n'umukuru w'igihugu ah, bamwita intore zirusha intambwe nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame
bivuze ko kujya muri mu mujyi wa kigali muri iyi minsi nk'amwe mutuye za ngoma ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ko umujyi urimo abashyitsi benshi
rurimo abashyitsi benshi ariko ntabwo byakubuza kuba serivisi ugiye gusaba ko baziguhereza Ah, icyo icyo kintu akaba ari cyiza nashimira ubuyobozi bwacu bw'igihugu ariko mfite n'akabazo mfite n'akabazo njyewe nakoreye ubuyobozi bw'umurenge wa mayange mu karere ka bugesera banyambura amafaranga yanjye birenga ibihumbi ibihumbi icumi nabakoreye irondo ry'umutekano ry'umutekano ry'umwuga nacyo nkaba numva atari ikintu cyiza nkaba ntabwo gitangaza ku ijwi rya bereka kuko nyine iyo umuntu yarenganye aba agomba kubivuga Nkaba nari waba nifuje waba nyuma- waba se wara- waragerageje kuvugana nabo baku- bakubwiye iki naba naragerageje kuvugana nabo mvugana n'ubuyo- na kamanda w'irondo avuga yuko ngo ndakwiriye ngo kumpemba n'ubuyobozi bw'umudugudu kubera ko nari nabasabye uruhushya ku mpamvu zumvikana kandi bampa n'urwo ruhushya kubera ngo ukwezi ntari nkurangije banyambura amafaranga yanjye arenga ibihumbi icumi none nari se maze kuhakora imyaka cumi waba- n'itandatu Mm, waba waritabaje inzego z'ubutabera cyangwa se iz'umutekano kugira ngo zikurenganure
nta nitabaje ubuyobozi bw'umu- bw'akagari ka kagenge mu murenge wa mayange bumbwira yuko ikibazo cyanjye bagiye kugikurikirana ndategereza najya mpamagara n'uwo muyobozi yanga kuntora nyine mpita mbona ari akarengane ndavuga ati nzabigira ijwi rya amerika
Ah, Je- jean batiste nizere ko abo bayobozi aho bari bakumva ikibazo cyawe ah, bakaba bagikemura Ah, turagushimiye kandi kuba utugejejeho amakuru y'uko ibintu byifashe aho ngaho uri mu karere ka ngoma twizera ko abuvuze babi- baza kubikurikirana kugira ngo ikibazo cyawe kibonerwe umuti
ni byiza munsubize rike bagire ubusa muzamubwire azadusubire mu karere ka ngoma turamukunda cyane ni umuhanga urakoze cyane ubwo ndamubwira
cyane cyane radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na simeo wiriwe neza simeo uranyumva simeo uranyumva simeo ndabumva ndabumva uri hehe
ndi rusizi rusizi ni amahoro
ni amahoro ariko njye amakuru nashaka kubaha hari uburyo bwihariye ku buryo nyine atari ngombwa ko nahita nyabwira gutya ku bw'umutekano wanjye ku bw'umutekano wawe Mm.
ubwo ndasaba mu buhanga bw'ibyuma telefoni yawe bayifate hanyuma tuze kuguhamagara nibwo bwa mbere nitegarutse
urakoze cyane
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika reka dufate na dusengimana jean marie vianney wiriwe neza
Eh, mwiriwe uri hehe
Eh, gisagara gisagara ni amahoro
Eh, ni amahoro ariko hari amakuru tuba dushaka kubagezaho rimwe na rimwe Eh, ariko bigenze neza kubw'impamvu z'umutekano wanjye ni ma- ntabwo byagenda direkite
ubwo ndabona mwese mugiye kubigira impamvu z'umutekano ah, mu- muramutse mufite amakuru mwumva ko ah, mudashaka ko ajya mu ruhame mwayatwandikira mu buryo bw'ibanga dufite email cyangwa se mukaba mwabi- mwatwandikira ku- muri inbox aho kugira ngo telefoni muyishyire ah, ku karubanda kugira ngo abantu bayumve
okay byaba ari byiza cyane kabisa Eh, kandi bibaye ngombwa byanakunda mwaza dus- dutemberera hano muri gisagara ubwo ha- ubundi gisagara hari hari ibibazo byihariye ifite
Ah, gisagara hari Uta- u- byinshi ut- kabisa utavuze ibyawe bishobora kugushyira mu bibazo ibibazo muri Ya, rusange navuze ibyanjye muri Ah.
gisagara hari byinshi kabisa ingero kandi byinshi bijyanye n'umute- n'umutekano n'ibyo pe Ah.
Mm, harya ah, harya ni- gisagara gisagara eh, eh, hari igihugu ihana imbibi nacyo ihana imbibi n'uburundi ah, yani imbibi n'uburundi
hanyuma se ibyo bibazo by'umutekano bishingiye ku kintu ibibazo bi- bi- bishingiye kenshi ku businzi hari ibintu by'ibiyobyabwenge bikoreshwa byinshi ugasanga abantu baho rero benshi barataye ubunyamuntu biragoye ibyabo kabisa iyo ndebye jyewe hanyuma ibyo bika- bi- bi- bi- bikaviramo abantu kubura ubuzima cyangwa se baka- ba- ba- ba- aha hariho ababura ubuzima hariho aba yewe n'icarubozo rikabije kuko nk'urugero naguha Ah, hariho umusaza ara atuye ahantu nyine simavuze ah,
ubwo ye abantu baritoye utugari tubiri abantu utugari tubiri ura- urumva icyo gitero baragenda baramusenyera inzu ziwe zose bamwagiriza ibintu runaka ngo ngo acumbikire ibisambo
no- none se abo kuko wari uvuze ko icyo kibazo cy'umutekano muke ahanini giterwa n'abantu babuze ubumuntu ahanini bivanywe n'uko bakoresha ibiyobyabwenge n'ubusinzi Eh, ababikora ni abo basinzi ba- ba- ba- n'abo bakoresha u- ibiyobyabwenge cyangwa se ni abashaka kurwanya abo basinzi
Eh, ababikora ni abo basinzi bakoresha ibyo biyobyabwenge byinshi babikora ubona yuko atabunya bubarimo kabisa Mm, hari hari inzego z'umutekano zirabikurikirana ariko urebye uburyo biba bikurikiranwamo ntabwo buba ari uburyo bus- bushimishije nk'ahantu n'igihugu gifite amategeko kigenderaho Mm.
Mm.
urakoze cyane eh, kuri kuri ayo makuru utugejejeho kandi natwe nk'uko wari ubidusabye tuzagerageza dushakishe eh, abanyamakuru bacu bakoraho mu rwanda icyo kibazo baze bagicukumbure bumve uko kimeze urakoze cyane
sawa namwe murakoze okay. radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite marcel wiriwe neza
edi ndabaramukije yego uraho
e, muraho neza uri hehe
e, ndi kigali mu rwanda nk'ibisanzwe umujyi wa kigali
Eh, nk'ibisanzwe nawe dufite amakuru wifuza kudusangiza uyu munsi
mbo mfite amakuru ariko rimwe na rimwe usanga nta makuru umuntu yihariye umuntu afite uretse kuba ari amakuru aba asangiwe n'abandi ariko bavuga ko aryoha asubiwemo uyu munsi u rwanda rwongeye gushimangira cyangwa se rwongeye guterwa iteka nk'uko abavandimwe b'abarundi babivuga no kugaragaza ko ari igihugu cyihagazeho kandi cyifite mu bushobozi bwo kwakira inama mpuzamahanga kuvuga ngo mu minsi ishize ubwo kovide cumi n'icyenda yarangiraga ya- ya- yari itararangira neza ariko ubona icumbagira twakiriye inama mpuzamahanga yo ku rwego ruhambaye yacogamo cogamo wenda abataragize amahirwe yo kubimenya ni inama ihuza abakuru b'ibihugu n'abagize za guverinoma mu bihugu byakoronijwe n'ubwongereza n'abandi bavuga ururimi rw'icyongereza batakoronijwe n'abongereza iba ari inama nini cyane uyu munsi rero nabwo twakiriye inama nini ivuga ku iterambere ry'umugore akaba ari inama ihuriyemo abantu barenga ibihumbi bitandatu harimo abanyacyubahiro abahagarariye ibihugu abagore bafite ibigo bikomeye abavuga rikijyana hirya no hino ku isi kuko n'ubundi bayirimo baturutse ku isi hose hirya no hino ibi ngibi rero iyo bibaye mu gihugu nk'iki ngiki cyanyuze mu mateka muzi abanyamakuru sinyabarusha mu myaka makumyabiri n'icyenda yonyine ishize u rwanda rwibohoye ukareba eh, kuba tumaze kugira ubushobozi bwo kuba twakwakira aba bantu bikwereka isura ya nyayo y'igihugu ku bantu bafite ubwenge bareba kure ejo hazaza h'igihugu bakwereka aho bari kwerekeza ku buryo abana bakiri bato abasore bakiri bato bagifite imbaraga zo gukora no kwiga bakabaye babyaza umusaruro bakavuga bati ko igihugu cyateguye imishinga nk'iyi twebwe dukora iki bivuga ngo nk'ubu ngubu hano i kigali kubera inama ziba zitandukanye zibera hano i kigali huzuye ubu na kigali serena hoteli ariko y'ikivu yo ku gisenyi ubu nayo yuzuye hari indi nama nayo iri kuba mu rwanda ariko kubera ko i kigali bataho- batabona aho bayikorera yoherejwe kubera i rubavu muri serena ya rubavu bivuga ngo Na- nayo ni- ni inama imwe n'iyi ngiyi y'abagore nayo Oya. oya ntabwo ari imwe n'iyi n'indi nama yo ifite yo ishaka kuvuga ku n'imishinga ijyanye n'ubuhinzi ishaka kuvuga ku by'ubuhinzi urumva kugira ngo umujyi wa kigali nk'ubu mu cyumweru gishize nibwo radison buru ni hoteli iri hano hafi na convention center ku batahazi yasohoye itangazo ivuga ko ubu ngubu muri iyi minsi yabaye furu nta bantu ikeneye kongera kwakira reba kugira ngo ikigo nka hoteli y'ubwayo nk'ikigo gikora ubucuruzi kisohora itangazo kivuga ko noneho cyabaye furu pakeji nta mwanya urimo ni ibintu biba bitangaje ubwo rero iyo urebye inama ya fifa yabereye hariya yabereye hano ejo bundi ukareba cogamu ukareba iyi ngiyi n'izindi nama buke buke zigenda ziba izimenyekana n'izitamenyekana bikwereka ko mu rwanda ni igihugu gito kitari gito nk'uko abantu babivuga abanyarwanda turi bakeya cyangwa se turi bato ariko batari gito bwa bwisanzure rero cyangwa se wa murava ubuyobozi bwashyizemo kugira ngo igihugu gitere imbere abakiri batoya bafatiranaho ayo mahirwe ikindi cya kabiri nshaka kuvugaho unyarutsa unyarutsa yego ikindi cya kabiri nshaka kuvugaho muzi ko mu minsi ishize twahuye n'ibizazane by'ibiza imyuzure igatemba mu gice kimwe cy'intara y'uburengerazuba ndetse n'uburengerazuba bushyira amajyaruguru mu karere ka ka musanze na rubavu na za gake na za rutsiro ubu uyu munsi abantu bose basenyewe n'ibyo biza ndatekereza ubu buri wese afite akatwenge ku maso kubera ko leta yakoze uko ishoboye ibasha kubakira abantu kandi amazu akomeye ndetse n'abatari babona amazu uyu munsi hari abari kubakirwaho bari batuye hari hadashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga batari bubakirwa ku buryo nabo ubona yuko hari icyo leta yakoze ku buryo uyu munsi bose banezerewe nta kibazo urakoze cyane marcel kuri ayo makuru nawe udusangije kandi ugira umunsi mwiza murakoze cyane namwe bibe bityo radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na eric eric wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
ndi nyarugusu muri tanzania ni inkambi y'impunzi telefoni wagerageza ukayikura kuri kuri sipika ukayishyira ku gutwi uranyuva ubu
yego ndakumva yego nyarugusu aho ngaho ni mu ntara ya kigoma muri tanzania
wilaya ya kasuru wilaya ya kasuru aho nigeze kuhaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kazi mvugana n'abarundi benshi icyo gihe bari bakihahungira ubu hameze gute
basha turashima kweri turashima turi aho turaturije ariko hari amakuru amwe amwe usanga atameze nk'uko twayifuza nayo ni nk'ayahe
nk'amakuru yo kudutahukana ku nguvu uyu munsi hongeye kuba inama kandi inama yo kudutahukana ku nguvu iyo bita kwa hiyari yahavuye inamana ku bushake ku bushake yahavuye ubu rero ni ukubona ugutahukanwa ku nguvu none se mperuka leta yaratanze umwaka kugira ngo abantu babe bariyandikishe gutaka ubushake uwo mwaka warangiye
umwaka ndakeka warangiye kuko uno munsi wongeye kuba inama ivuga ko batagutahukanwa ku ntuze ku bushake ahubwo ari ku nguvu
hanyuma icyo gihe umwuka mu mpunzi umeze ute
umwuka si mwiza kabisa bivanye n'uko hari ibintu ibyo bita ibikwazo byinshi aho usanga umuntu adashobora kwigenga nk'uko bisanga adashobora no kuza gusoma uturengarenga adashobora no kuza gusoma n'ibindi amasoko n'ubwo asha amasoko ntayo kira kintu ushoye barakubica udusanga nyine ubuzima bugoye ego hama icyo igikuru nagombye nari ngombye ko mwodutohoreza ni uko kuko uwagirishije inama yavuze ati ibi si byewe ndabigira si byewe kandi sinye ni leta y'iwanyu niyo ibakeneye kweri baradukeneye kandi ntitwanka baradukeneye ariko igitangaje ni uko n'abagenda habananira hajya umutekano ni ikintu gikomeye umutekano ubuze ushitseyo ugahunguka ukabura icyo ukora ni wa mutekano kandi nturonka amahoro ushitseyo ukabura utwo ufungura ni wa mutekano kandi ntu nturonka amahoro rero dutangazwa nuko n'abashyitseyo baca bagaruka hariho abagaruka bakagaruka nyine bakaza guca ingero bakaza kugira ante ukaza usanga nyine bari babaho nabi ehe kandi ikindi ni ku bantu ba- bahunguka kenshi bahunguka bahunguka bafite iyindi mipango kubera mubifate nk'i- nk'inkambi yabananiye bagomba kunguruza baja mu yindi ndababwiza ukuri hamwe bogira nk'urusasimo bakaraba abantu bamaze guhunguka abagisigaye hajya mu gihugu ni bake cyane n'imparurwa
urakoze cyane imparurwa ni ehe, ni bake cyane hama twasaba leta kweri iturabire iki kibazo baturabire ico two- n- n- duhungutse twokora kubera ubuzima ubuzima kubera umuntu aba avuyemo n'ubwo aba agiyemwo ntibu- ntibusa nicyo gituma benshi bubananira bakaca ba- bahitamwo kugaruka aha hariho abantu benshi benshi bahungutse ariko bagarutse habananiye bivaye no kubura ico bakora kubura ico ba- ukuntu babaho nyene uba usanga ah, bigoye cane Ha- hanyuma se muri icyo Eh, gihe icyo kibazo- eric muri icyo gihe Yego.
leta ya tanzania nifata icyemezo ikavuga ngo ah, igihe cyanyu cyo gutaha kirageze ntabwo gutaha ku bushake bikiriho ubu ngubu ni ku ngufu Ah, biragenda gute
sawa nk'uko abantu benshi na jewe ndimwe ndabivuga tuzogenda ariko tugiye tuzorondera ahandi tuja nta kundi kubera n'ubu umuntu arabona kuko nka twebwe ntikuvuga ko twagize nti nta aho aho twahora tuba ntari aho gukota ubu aho kurima ntihakiboneka wumva umuntu adogenda nyine ahunguke hama arondera ahandi hantu aja nyine ku ku- nk'uko benshi nk'uko abandi babigira habananiye ha- hari inkambi bananiye baca baja mu mu zindi nkambi cyangwa bakaja ahandi hantu nyene mugabo hatandukanye n'aho bari ba- bagomba kubashira
kuri mwebwe se ah, icyo mwifuza ah, ugize nk'amahirwe yo kuvugana n'ubutegetsi bw'u Burundi icyo mubasaba ni iki Mhm.
kugira ngo mwumve ko ah, ibyo bikwazo byose wavuze bivuye mu nzira n'iki wifuza
sawa bibiri na cumi na bibiri na cumi na kabiri canke- guhera ku- guhera kuri bibiri na cumi na kabiri igihe inkambi ya mutabira yugagwa bararondera ama- bararondeye amashyirahamwe amashyirahamwe afasha abantu bahungutse ariko ubu nta shyirahamwe nari nta shyirahamwe novuga na rimwe rikiriho ryo gufasha abantu bahungutse niyo uhungutse barakwinuba ntushobora kujya mu mashyirahamwe y'abandi ukaza usangana ibintu nyine bica bituma abantu bagaruka rero ukabasaba ko bogwiza amashyirahamwe nka kujya bari babigize bwa mbere kugira umuntu niyahunguka byokunze ko ari ko ari mu bandi
hanyuma se se habe nk'udushyirahamwe tubafasha kwiteza imbere dufate ubuzima umuntu aba avuyemo n'ubwo aba agiyemo biba bitandukanye abo bose habananira kubera iki bashika ataco bakora nicyo gituma habananira bakaca bo bahitamo kugaruka
Ha- ishami rya loni hsr iravuga iki kuri iyo ngingo ya leta ya tanzania yo kuvuga ko mugomba gutaha ku ngufu
iyi ngingo iyi ngingo ntituramenya icyo haseri bivuga ko kubera mu bisanzwe umenga haseri si umenga nta yirimwo ariko nta kinini bashikiriza haseri kuko iyi ngingo umenga ni iy'ibihugu bibiri nta umenga ni iy'ibihugu bibiri nta ntagize nti kuko haseri umenga nta kuboko kunini kurimwo
kuko si- sini- Eh.
sinibaza ko hsr yashyigikira icyemezo cyo guhungura umuntu ku ngufu ah, mu gihe we yumva ku giti cye adatekaniwe
ega ibi bintu umenga hasi yeri kuboko nta kuboko kunini kuri mu menga ni ingingo y'ibihugu bibiri nyene kuko kuko ugerageje kumviriza amanama aba kenshi na kenshi hasi yeri nta jambo rinini iba ifise
urakoze cyane eric Eh.
ubwo ngubwo tuzasaba umunyamakuru wacu uri aho ngaho i kigoma aze atohoze neza iyo nkuru hanyuma ni- n'izo mpungenge mufite tugerageze kuzishakira ibisubizo urakoze cyane
ego namwe murakoze radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite karasira wiriwe neza karasira uranyumva uranyumva karasira uranyumva
ndakumva ndakumva Eh, uri hehe
ndi mu rwanda ko numva uvugira kure cyane telefone igerageza uyiyegereza
ndi mu rwanda ndi kigali yego Ah, icyo wifuza kudusangiza ni iki wowe
ntabwo nakurikiranye neza ntabwo ni mu kuko mwavugaga Mm, na- na- nta ki- na- nta kibazo niba uta- niba utadukurikiye neza uyu ni umwanya twari twahariye abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo batugezeho amakuru y'aho batuye ariko reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'amerika jackson wiriwe neza jackson uranyumva
ndabumva cyane namwe muranyumva yego uri hehe
ni burundi amakamba akomeza muri zone gacabo makamba
komine kayogoro kayogoro makuru ki aho ngaho muri komine kayogoro
ni muri zone gacabo yego udufitiye udufitiye ayahe makuru
amakuru amakuru ngaha mu ntara iwacu hameze neza guverinoma ntitwidoga ni gusa icyo kigo turakena gusa ni gitoro twe turabona yuko twe dufata ingendo tutoroherwa
icyo ni ikibazo maze kumva na abanyagihugu benshi bo mu burundi baduhamagaye batubwira ko ari ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi
yego ni ikibazo gikomeye cyane muri ino minsi aricyo bica aricyo ariyo ntandaro y'aho ibiciro by'ifunguro cy'usanga byadutse ubusanzwe kuva makamba ujya i bujumbura mwebwe muri hangahe
ah ok bate uvuye nka jewe nkantu mbereye ujya igitega uriha ibihumbi mirongo ibiri na bine mirongo ibiri na bitanu urumva yuko ari ikibazo twaba turi ibihumbi cumi na bitanu
ni amafaranga menshi cyane kuyabona biroroha se
kuyaronka kuyaronka ntibyoroha ntibyoroha
urakoze cyane ubwo icyo kibazo natwe tuzagerageza dushake abategetsi kugira ngo bagire icyo bakivugaho niba hari n'ibyo barimo gukora kugira ngo kibonerwe umuti ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze yego radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na jean claude wiriwe neza uri hehe
ndi mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka gisagara umurenge wa kansi
uyu ni jean claude tuvugana cyane harison
ni jean claude nzaramwimana yego waravuze ko uri mu karere ka gisagara
umurenge wa kasi amakuru cyangwa ngaho
amakuru ni meza tumeze neza turakomeye turashima hari mugenzi wawe mu kanya nawe ibiganiro
komeza komeza
shima n'ibiganiro mutugezaho nk'ijwi rya amerika urakoze cyane
ni ibiganiro byiza cyane n'amakuru mutugezaho murakoze mwebwe aho ngaho muradukurikira neza kuri radiyo
nabyo najya mbibabwire mukareba ukuntu wenda mwakwagura nk'iminara ntago ntago ahantu hose umuntu agenda abafatisha neza
turimo turabigerageza ubwo n'ibikunda mu minsi ya vuba mushobora kuzatwumva kurusha uko mutwumva
mwabikoze cyane rwose tuba dushaka kubakurikira amakuru yanyu tuba tuyashaka murakoze
murakoze cyane akazi keza sawa nawe umunsi mwiza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke tujya ku musozo w'ikiganiro radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya mu minota icyenda gusa turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none ikiganiro twari twagihariye mwebwe abakunzi b'ijwi ry'amerika kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye dore ko kenshi na kenshi hari abatwandikira badusaba ko twabaha umwanya uhagije kugira ngo batugezeho uko biba byifashe aho batuye mu midugudu ku mitumba Uh, no hirya no hino ku isi kuri telefoni dufite norbert wiriwe neza
mwiriwe neza yego uri he
ubu ni mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rurembo makuru cy'aho ngaho amakuru ni meza cyane n'akazuba kenshi cyane akazuba ni hose ariko ngira ngo eh ni hose mu gihugu ariko ubusanzwe rurindo harakonje
oya harashyuha harashyuha cyane kereka igite harashyuha ariko ntabwo ari cyane n'ubushyuhe buringaniye cyane nayo ngize ngo iyo misozi yanyu ituma hakonja gato
ntabwo ari cyane mu kugira ubukonje bwinshi ni mwayene nyine ni ibintu biringaniye pe
icyo wifuza kutugezaho ni icyo uyu munsi rero
ni ukuvuga ngo icyo nifuza kubagezaho manza kubashimira nk'ijwi rya amerika muba mwabahaye umwanya nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose babasha gukurikirana ijwi rya amerika ku biganiro byiza muba mwateguye ahubwo ibindi bikorwa by'iterambere baba bari kuduha umuriro w'amakuru asanzwe ahari no kuba wenda ari imitekerereze myiza yo gutekereza abaturage bakabaha ibyabafasha kubazamura bibakura mu bukene kugenda bongeza imbaraga aho zikwiye kujya bakora ibikorwa remezo ariko hari ikintu nabasabye sinzi niba mwara muzabasha kukidukorera ubuvugizi wa muhanda uhuza akarere kanyu
na ka gicumbi ibyo ndabisaba umunyamakuru wacu ukorera muri ako karere azabikurikirane urumva ko nahise mbyibuka ebana turabangamiwe bikomeye cyane rwose mudufashe mudufashe ibindi byo nta kibazo baratwegera ariko mudufashe nyine mudukorere uwo muhanda harya ni umuhanda uhuza
akarere ka gicumbi n'akarere ka rurindo umuhanda wa gaseke muyanza gaseke uretse gato gaseke muyanza gaseke muyange muyanza muyanza ok urakoze cyane
sawa namwe murakoze ibihe byiza kandi mwana wa mugisha sawa ugira umugoroba mwiza nawe namwe namwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc kuri telefoni dufite na ngoga desire wiriwe
muriwe neza uri he ngoga
mu karere ka ruhango umurenge wa kinihira kinihira ni amahoro
kinihira ni amahoro tumeze neza turashimye mwebwe amakuru mashya aho utuye ni ayahe
ngo amakuru ahari mu karere ka ruhango kumbi ibikorwa remezo biri kubakwa kubakwa amazi abaturage ubona bari kujya babona amazi ntabwo ari nka kera abantu baje kuvoma mu tubande ikibazo gihari ni uko hari imihanda itari yubakwa neza ariko leta nayo ndakeka ibyigaho kugira ngo ibikorwa remezo byose bikomeze binyura abaturage iyo mihanda ni nk'iyi
ni umuhanda uva kirengeri ujya ku buhanda ukajya na nyamagabe umuduha uwo muhanda kuva kera wari umuhanda ugoranye cyane urimo amabuye menshi kandi uhanamye
na n'ubu ngubu rero uragoranye cyane usanga ku munsi mu gihe cy'izuba ari umucucu mwinshi mu gihe cy'imvura basanga ni ibyondo ariko buno leta menya iri kubikurikirana hari nabyo bizakemuka ariko amazi abaturage bamo nta muturage ukije mu kabande ajya kuvoma amazi yarabegereje cyane ariko nibyo nabyo bizakemuka
urakoze cyane desire nawe kuri ayo makuru kandi ndizera ko icyo kibazo kijyanye n'uwo muhanda wa kirengeri kugera ku buhanda ugakomeza ujya mu cyahoze ari kibuye ngira ngo nacyo ababishinzwe niba bakurikira iki kiganiro baraza kubyitaho urakoze cyane
sawa murakoze radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko mbere y'uko dutandukanaho reka tubumvishe kano karirimbo hanyuma tugaruke dusezera
Mimi nasafiri hapa duniani pakupumzika, sipaone nilalapo niwe karibu na wewe, karibu zaidi Mungu wangu. yote unipayo yanivuta pakukaribia nitapata na nielekezwe karibu na wewe karibu zaidi bwana wangu
Iyo ni indirimbo karibu mungu y'umuhanzi uh, jean paul samputu umuhanzi w'umunyarwanda ikaba nayo itugejeje ku musozo w'ikiganiro muri isanga cya none tubashimire mwebwe inshuti zacu ku bw'amakuru mwadusangije aho mutuye hirya no hino ku isi dushimire injeniyeri cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
aracamo ingorane nyinshi kandi bikamubabaza cyane akananezerwa cyane cyo gituma akarembo kanje ni ak'ababyeyi
mama ndaziko atacyo wigeze nyuma nta kintu wigeze ushaka kumbura ugifisuye nicyo gituma rero mama ubu ni jyewe ngiye kukuraba ah, kukwitaho ntihagire icyo ubura